Bakunzi ba Radiyo Ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo, kuri mudasobwa no kuri telefoni zanyu zigendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. abatwumva mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu uyu munsi ikiganiro murisanga mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na mugenzi wacu eric bagira ubusa uri mu rwanda Etienne karekezi ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro murisanga mu buryo navuga ko budasanzwe ku ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura.
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uyu munsi rero mwemeye ko radiyo ijwi ry'amerika yimurira studio zayo mu murenge wa jabana mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali muti kubera iki rero muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo covid cumi n'icyenda turareba ku ngaruka byagiye bigira uko abantu bagenda babyitwaramo twebwe rero ku ijwi ry'amerika muri uyu mwanya mu kiganiro muri sanga twahisemo kureba abahanzi ariko abahanzi wenda batihangira ahubwo basubira mu bihangano bya bagenzi babo bababanjirije bashaka gutera ikirenge mu cya bagenzi babo niyo mpamvu twahisemo gahunda izwi nka karaoke karaoke by'umwihariko ni uburyo bwo kugenda abantu basubiramo ibihangano byabo nk'uko nari ntangiye rero ikiganiro mbabwira ko turi ijabana mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ndongera nisegure ko by'umwihariko nk'uko mu bihe byahise mbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda y'uko cyaduka mu ku isi hose ndetse no mu rwanda mu rwanda nkibutsa ko cyadutse ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo umuntu wa mbere yagaragaye mu rwanda ibyo byagiye binga- bigira ingaruka bigatuma hari gahunda zitagenda uko bikwiye ku bakurikiye ijwi rya amerika nkabibutsa ko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyaraye gitangaje ko by'umwihariko ubukungu bw'igihugu bwamanutse kuri cumi na kabiri n'ibice bine ku ijana iyo tuvuze ubukungu bw'igihugu ntabwo ari bya bintu umuntu yavuga ngo mu bucuruzi mu biki akantu kose burya kagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu duhereye kuri iyi karaoke niyo mpamvu rero tugomba kumenya abakoraga ibi babayeho bate bazabaho bate igihe iki cyorezo cyaramuka kirangiye cyangwa se cyakomeza gutya muri uyu mwanya rero nkababwira nti tugiye kuganira kuri iyo gahunda ya karaoke karaoke rero muri gasabo ijwi rya amerika yahisemo kureba abantu babikoraga by'umwuga n'ubu biteguye kuba babikora ariko reka dutangire muri aba batumire bacu ubu turi mu rugo rw'umugabo n'umugore mbasaba ko batangira bibwira radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga ariko nanone muri kwa kwisegura nkabwira abakurikiye radiyo ijwi rya amerika nk'uko byari bimenyerewe bwa mbere ko bajyaga bahamagara bakabaza ibibazo abatumire bacu bakabasubiza ubu ntabwo biri bushoboke buriya ni ukubyemera uko biri kuko ntacyo twakora ku cyorezo covid cumi n'icyenda reka ntangire nsaba abadukurikiye mpereye ku mugabo watangira yibwira abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro murisanga Eh, murakoze cyane nitwa yakare wenceslas ariko nk'umucuranzi bamenyereye cyane nka rikisoni Eh, reka mbaze na madamu Eh, murakoze cyane nanjye nitwa nyirandashimye konsore nkaba ncuranga akusitike Mm.
ya gitari ukora kuri gitari ya
gute okay reka dutangire rero ikiganiro mbabaza nti iyi gahunda yo kumva ko mugomba kwicara mugasubiramo indirimbo z'abandi bahanzi icyo gitekerezo cyaje gite duhereye kuri bwana Rickson Eh, murakoze cyane kuba twasubiramo indirimbo za karahanyuze ni ukuvuga ngo n- navuga ko ari ubuvuke kubera ko ni ibintu biba byaratugiyemo kuva kera tukagenda tubikora tutaramenya ibyo ari byo ariko bikaza kugera nyuma tukabona ko urugendo rwacu rw'umuziki ruzibanda mu kugira ngo tujye twibutsa abanyarwanda bose n'isi muri rusange ibihangano by'akarahanyuze
karahanyuze na- ni aka kera Yes, eh, ni karahanyuze dukora indirimbo iyo tuvuze karahanyuze ni indirimbo ziba zararirimbwe kera rero tukongera tuki- tukazigarura ubu ngubu haba inyarwanda ndetse n'izo hanze yarwo Wo- wowe icyo gitekerezo cyaje gute karahanyuze ubundi impamvu tuzisubiramo ni abantu baba baratubanjirije indirimbo ukabona ko ari nziza cyane tukazikora tugira ngo tuzibutse abantu batazibagirwa
Ah, igitekerezo buri wese udukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga ashobora guhita atekereza reka mbyita ikibazo kubera iki umugabo n'umugore muri karawoke Rickson ambo abantu benshi babyibazaho benshi cyane babyibazaho bakanabitubaza ariko turabasubiza mu rugendo rw'umuntu kuva avutse habamo kubaka urugo rero twebwe eh, wenda mvuge ku ruhande rwanjye Eh, kuva eh, kuva mbayeho kugera nkuze igihe cy'urukundo cyaraje ngiye kurambagiza nisanga ndi kurambagiza umunyamuziki mugenzi wanjye
biratangaje mwahuriye hehe Eh, twahuriye mu muziki urumva njyewe n'ubundi mu nzozi zanjye nifuzaga kuzabana n'umunyamuziki buriya icyo ushaka kuzaba cyo n'ubundi uragitegura njyewe numvaga ko ngomba kuzabana n'umunyamuziki kugira ngo bizamfashe kuguma mu muziki kuko nawe ukundaga Eh, nuko rero nisanze n'ubundi twahuye nk'uko numvaga mbyifuza
Ah, Rickson nka kubaza ikibazo nti iyo mujya gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bikorerwa hehe by'umwihariko ahamenyerewe ni mu tubari ahandi ni bo ubusanzwe bimenyerewe haba mu tubari mu mahoteli ndetse no mu no mu birori bitandukanye urugero ubukwe aho bavuga bati wenda akagamba agiye yaririmbaga atya nta kuntu mwaza muka eh, mukahatubera ariko nanone no ku mbuga nkoranyambaga naho birakorwa cyane birakorwa cyane kuko abantu badusaba kuba eh, twabagezaho ibyo bihangano ni benshi batandukanye haba ku mbuga nkoranyambaga turabikora naho ngaho mu tubari no mu birori bitandukanye n'amahoteli yego ubu rero aho ngaho mu mahoteli no mu tubari muvugana mute kugira ngo bamenye ko mubishoboye bigenda bite mbese iyo gahunda yo kugira ngo uhure na nyiri hoteli bigenda bite cyangwa nyiri akabari cyangwa nyiri moteri ahanini habaho kurambagizwa Uwatu- uwatubonye ducuranga aha cyangwa se uwatwumvishe ducuranga neza ahangaha araduhamagara akavuga ati "N- iyo serivisi yanyu nanjye ndashaka kuyitanga haba muri hoteli yanjye cyangwa se moteri cyangwa se akabari icyo gihe tukumvikana ku kijyanye n'umushahara cyangwa se amasezerano tukaba twakorana kontaragite cyangwa se tugakorana mu buryo uh, bw'ubwizerane tugenda tucyura amafaranga nubwo tu- twaba tutasinye amasezerano ndumva ni igikorwa umuntu yavuga kibatunze bu- umunsi ku wundi
yego cyangwa cyabatungaga umunsi ku wundi cyane pe Mm, ni ukuvuga ngo haba mu bu- mu busore bwanjye n'ubukumi bwa madamu eh, twabikoraga nk'umwuga rero tumaze guhura ni umwuga ku buryo kugera aka kanya nta kindi kintu dukora uretse umuziki kandi biraduhagije mwibanda ku ndirimbo bwoko ki mukurikije wenda n'abo mucurangira
twibanda ku njyana iyo ari yo yose ya kera ariko nanone kubera ko tuba tuzi indirimbo nyinshi cyane tukongera tugaha urubuga abadukurikiye kugira ngo badusabe indirimbo bakurikije n'izo bagiye bakunda kera yego Ah, ah, reka tujye kuri madamu madamu u- uri gucuranga uba ubona ababakurikiye bibanda ku zihe ndirimbo ku buryo uvuga ngo wenda iyo bayi- bayisabye nawe uyibonamo ubona bibanda ku zihe ndirimbo Eh, a- abantu benshi bakunda kwibanda kuri zino ndirimbo za karahanyuze cyane inyarwanda cyangwa n'inyamahanga ni nyarwanda cyane kuko abantu benshi bakunda kudusaba indirimbo nyarwanda e, nizo bakunda kwibandaho cyane inyamahanga ziza gakeya
ariko bagakunda iz'urukundo we
kubera icyo ubona ari iz'urukundo batajya kuri politiki cyangwa ahandi hose mbo ahanini bakunda kudusaba indirimbo z'urukundo natekereza ko wenda uh, urukundo buri muntu wese ararugera ariko nanjye sindasobanukirwa mu by'ukuri uh, bakunda ut- uturirimbo tw'urukundo ahanini eh, mirongo cyenda ku ijana usanga basaba akaririmbo k'urukundo abenshi pe Eh, ngaho shyiriraho abakurikira radiyo ijwi rya amerika Eh, reka wenda dutangire uh, tubashyiriraho akaririmbo hari umugabo abantu benshi bakunda kudusaba bitaga niyo mugabo filemo Eh, ndakeka ari we twareba nko mu ndirimbo ze reka tubarebera akaririmbo wenda kitwa munsabire Eh, tubanze tugacisheho ariko nanone abantu badukurikiye tubifuriza kuryoherwa Na- turi no muri wikendi turi no muri wikendi baryoherwe cyane kandi turabakunda his voice turabakunda dore ko ari nako itsinda ryacu ryitwa Okay.
Yego.
ubwo turaza kurigeraho naryo mutubwire impamvu mwaryise yego yego
hari byinshi bidutera guhangayika gusa tujye twihangana byagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo nkagira ubwoba mu mutima wanjye ahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira buri gihe bandiho numva nariho agerageza kwiyumanganya bamwe banyita umuseke ugororotse nyamara ubwo ndi bizwi n'umutima wanjye byagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo ntagira ubwoba mu mutima wanjye ahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira
Okay, abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu nkabibutsa ko turi ah, muri karabuka ariko by'umwihariko ni mu kihe icyorezo covid cumi n'icyenda gikomeje kuzambya ibintu byinshi hirya no hino mu gihugu nk'uko natangiye mbivuga by'umwihariko nk'ubukungu ubukungu bw'igihugu bwagabanutseho ne- cumi na kabiri n'ibice bine ku ijana nkababaza nti ubu ngubu tumvise iyi ndirimbo mu nsabire ya bwana niyo mugabo firemo kugira ngo muyumve eh, muyisubiramo nka kangahe
mbo urebye mufata igihe kingana iki kugira ngo mu- mumenye kwicuranga muyisubiramo mu majwi yayo nubwo wenda atari ijana ku ijana bigasaba igihe kingana kugira ngo dukore indirimbo koko by'umwimerere wenda tugerageza kuba twayikora neza Eh, nkakurikiza noneho n'uburambe dufite mu gucuranga haba njye na madamu indirimbo iyo tuyicayeho ibyumweru bibiri Eh, tuba twayifashe incurango yayo ndetse n- n- n- n'uburyo iririmbwa Eh, ariko eh, tuba twagiye tuyitaho ku buryo mu byumweru bibiri nibura turi gukora inshuro eshatu mu cyumweru ikindi gihe aba ari kwakundi uba uri kumwe na madamu wenda uh, turi kumwe mu gikoni tukajya dusubiramo amagambo tugira gute ariko by'umwihariko gatatu mu cyumweru tukaba twafashemo inanga tukayinyuramo yego okay reka tujye noneho byanze bikunze iyo umuntu akora ikintu aba akeneye no kumenya icyinjira icyasohotse mwebwe mutakaza iki muri ibi gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bo hambere mwinjiza iki by'umwihariko bitewe n'ababahaye icyo nakwita isoko kugira ngo mubaririmbire mukurure n'abakiriya mu bindi bihe bisanzwe uretse iki cyorezo covid cumi n'icyenda cyabivanze Eh, ni ukuvuga ngo tugira ibyo dutakaza ibyo dutakaza byo turabitakaza urumva haba kugira ngo tubone indirimbo bidusaba eh, interinete niyo ni amafaranga iyo tujya gukora bidutwara amataransiporo ni nabyo ni ubushobozi bidusaba amafaranga y'urugendo amafaranga y'urugendo mbese n'ibindi ni- n'ibindi bitandukanye kugura amagitari uh, gusimbuza imiryi yindi na na sentetizeri na, na, na, na, na Cyangwa sentetizeri piano.
eh, cyangwa piano nk'uko twicaye imbere muri sitaro iwawe eh, ndikubibona.
yes iyo tubicuranga bikenera umuriro urumva ko byanga bikunze natwe bidusaba hari ikiguzi bidusaba yego tujye ku cyinjira rero
bo icyinjira nacyo kirinjira kandi navuga ko sinagitoya kubera ko eh, nk'uko twabivuze ko kuba dukora umuziki bita eh, nta ngaruka tubibonamo Eh, icyinjira kirinjira urumva wenda ni urugero reka tuvuge ko- covid mbere y'uko iza yego twacurangaga umuziki kuva ku wa gatatu kugera ku cyumweru hafi icyumweru cyose hafi icyumweru cyose hari ahantu hatandukanye wenda nshobora kuha hari ku wa gatatu no ku cyumweru twacurangiraga nyabugogo mu mashyirahamwe mashya aho bita mu eh, okay. mu nkundamahoro Eh, noneho ku wa gatandatu no ku cyumweru tugacurangira i nyamirambo aho- ahitwa muri stella pub Eh, noneho ku wa kane tugacurangira ku muhima muri moteri yitwa eh, peace and grace buri hombi se cyangwa buri hamwe mugenda muba mufite amasezerano bigenda bite ye tuba dufite amasezerano ariko ah, hari hamwe tu- tu- tuba dukorana mbese uko tugiye tugacyura amafaranga n'ahandi tukagira amasezerano mbaye nka- nk'ubivugaho gatoya wenda aho twacuraga ku wa gatatu no ku cyumweru nyabugogo njye na madamu mu cyumweru twabaga tuhakuye ibihumbi mirongo inani no ku wa gatanu no ku wa gatandatu muri stella pub iyo minsi ibiri nayo njye na madamu twabaga tuhakuye ibihumbi mirongo inani aho mwakuraga mirongo inani birumvikana ko byibura mu kwezi n'ibihumbi magana atatu na makumyabiri yego noneho ku muhima naho icyo gihe mu cyumweru twahakuraga ibihumbi mirongo ine njye na madamu twahakuraga umunsi umwe ayo yose rero wayateranya u- ugashyiraho ay'ubukwe uvuga ngo iyo tugiye gucuranga mu bukwe twe tugendera ku giciro kiri hasi iyo ducurangiye umuntu gusaba no gukwa atwishyura ibihumbi magana atatu twacurangira umuntu muri resebusiyo gusa mu kwakira abashyitsi n'abageni ni ibihumbi magana abiri tukongeraho amafaranga eh, yo gukodesha sonorizasiyo tugira bya ibyuma bifasha abantu mu birori ubwo rero ugasanga uyateranyije eh, nko mu kwezi ugasanga ari gukabakaba muri magana atandatu cyangwa na
ndumva ni amafaranga nanone utavuga si make ariko si na menshi ariko nkahita numva ababeshejeho yarababeshejeho cyane cyane pe kubera ko muri ayo mafaranga kuva twabonana na madamu twakoze ibikorwa byinshi haba mu kugura ibyuma by'umuziki bitandukanye twabikoreyemo ubukwe turabyara ku buryo ubu dufite abana b'impanga bari kugera mu mwaka n'igice kandi nta kibazo bigeze bagira ukugeraho korona yaziye O- okay. tugiye rero ku kuvuga ngo korona yaraje ariko noneho urabona ikintu abantu bose bazi by'umwihariko mu rwanda nta tubari n'amahoteli nabwo ni mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu no kuzahura ubukungu ubu ngubu mwe mubayeho mute noneho kuva ibyo byose byaravuyeho tubayeho nabi ntabwo nabiguhisha kubera ko ah, kuva covid yaza n- kuba utubari ama eh, amahoteli afunze amamoteri ah, ibintu byose bigendana n'umuziki aho umuziki wakorerwa bifunze twe noneho byaje tumaze ukwezi kumwe tumaze gukora ubukwe ni ukuvuga ngo mwebwe ntabwo mwagonzwe n'aya mabwiriza yo covid yo kuvuga ngo urinjira iwanyu arabanza kujya kwipimisha byari imbere yaho ntago byigeze bibaho kubera ko urumva twakoze ubukwe mu kwa kabiri ntago ibyo kuvuga ngo u- uje mu bukwe aripimisha Ne, ariko ku bijyanye n'imyinjiriza y'ayo mafaranga no kuba eh, covid yaraje tukimara gukora ubukwe urumva byaje nta nta kintu kinini twateganyije noneho biza no gukurikira no kuba ntaro nta bantu twigeze tubona ba- bita ku bahanzi ari nabwo najyaga nicara na madamu akambwira ati ariko se nubwo tuba uh, mu gihugu ntago se bajya bamenya ko abacuranzi babaho Eh, kubera ko habaye covid ikiza baravugaga bati ba nyakabyizi ba nyakabyizi nta kuntu twafasha ba nyakabyizi nyamara twebwe akazi kacu gashingiye kuri weekend mwebwe nta nubwo muri banyakabyizi ntabwo turi ba nyakabyizi twebwe dukora muri weekend gusa nta hantu na hamwe twigeze twumva umuntu anavuga ati se ba bantu babayeho bate ubwo rero tubyakira uko tubibonye turavuga tuti nta kundi niba umuntu yaryaga kabiri ku munsi ukarya rimwe nabwo ukarya ntuhaga ariko ukavuga uti ntago ndiyahura
aricyo namwongera yego
njya nkurikira televiziyo nkumva abanyamagare baburana bati mwanze kudufungurira Yego.
abamotari mwumvaga ukuntu muri kovide babaga bati mudufungurire mu by'ukuri wumvaga ko nyine ari abantu akazi kabo karazwi kandi natwe mu by'ukuri tu- tukaba twarakoraga akazi k'abanyamuziki karazwi ugasanga ariko kuva kovide yatangira ntabwo nari numva n'umunyamakuru cyangwa wenda nka nka nka bano bafata ibyemezo wenda bavuga ati wenda abanyamuziki turanabihanganishije wenda mube mwihanganye wenda tuzabafungurira gutya imipira iravugwa ibiki ariko ntabwo nari numva bavuga ku ku muziki icyo kintu njya nicara nka ntabwo ushobora kuba ufite amakuru make kubera ko hari aho nahoze nsoma bavuga ngo abahanzi bagiye kongera kubafasha nabo kubera ko ngo bagizweho ingaruka n'icyorezo covid cumi n'icyenda cyangwa wenda ni iki- ni ikibazo cy'icyo cyiciro cyanyu cyo muri karawoke bimeze bite bo abahanzi ibyo byagiye bivugwa nka mbere bavuga ati barabafasha nk'uko n'ubundi ba- bavuga ngo barafasha n'abandi ibyo byabagiye bivugwaho ariko nkatwe navuga ko twe tukiri mu rugo kuko n'ubundi niba tugifungiwe bagiye ba- batanga nk'imfashanyo nka leta igafasha abantu bakiri mu rugo n'ubundi abahanzi ntabwo twavuga ko ubu ngubu hari akazi dufite ubu rero nka leta icyo numva nakwifuza ni uko yakongera ikareba ko ha- hari ibindi byiciro by'abahanzi abajyaga babyina urabizi ukuntu nk'inganzo ngari abana bagendaga bagakorera amafaranga ugasanga umuntu arahembwa mu bihumbi za magana atatu ku kwezi ibiki ariko ukumva ntabwo ariko Ntabwo nanone bivugwaho hari- cyane.
hari- hari n'ikindi Yeah.
ukuvuga ngo hari ikintu wenda natwe twagira inama wenda leta hari ikibazo cyo gutandukanya ibyiciro by'umuziki yego iyo bavuze abahanzi mu rwanda bagi- ba- bagizweho ingaruka n- na covid mushobora kutibonamo ni ukuvuga ngo bahita babona noresi bakabona eh, bruce melody babona n'abandi mwe mushobora kuba mutazwi twebwe ni ukuvuga ngo twebwe turi abacuranzi n'abaririmbyi Yego.
bo rero bavuga abahanzi sibyo ugasanga uretse wowe wenda turagushimira erike kuba unadusuye nta wundi muntu twigeze tubona anavugaho ngo ariko ubundi abacuranzi bimeze bite iyo bajya kuvuga bavuga abahanzi nyamara abahanzi ni wa muntu uba utanashobora no, gu- no, no, no gufata i- igicurangisho ngo acurange ni urugero aba, abahanzi benshi ntabwo bashobora kwicurangira ariko twebwe dufata ibicurangisho tugacuranga nta hantu twari twumva bavuga bati aba bantu bimeze gutya bimeze gutya ubwo itandukaniro ririhe niba ushaka kugira ngo abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga babashe gusobanukirwa Eh, ni ukuvuga ngo hari ibyiciro bitandukanye by'umuziki hari abaririmbyi yego banahanga indirimbo aribo bita abahanzi Right.
abandika nabo baza ku ruhande sibyo hari abaririmbyi hari abanditsi noneho hakaba n'abacuranzi sibyo nta wabikora byombi cyangwa byose hari ubikora byombi ariko ababikora byombi ni bake cyane ku buryo uru- u- ah, muri uru rwanda ndetse no ku isi yose hari abantu be- umubare munini w'abacuranzi ndetse n'abaproducer bo bita abaproducer batunganya imiziki nyamara biragoye kubona umucuranzi umuririmbyi abo bitwa- twita abahanzi bikoreye indirimbo muri studio akagenda akicara akavuga ati ngewe indirimbo ninjye nayitunganyije ninjye nabigize gutya oya ahubwo ni ibyiciro abacuranzi abategura ibihangano ndetse n'abanditsi n'abaririmbyi ugasanga rero twebwe iyo bagiye kuvuga bavuga produit finale gusa bagahita bavuga ngo umuhanzi akitwa wa muntu waririmbye ariko ntihasubizwe amaso inyuma ngo harebwe uwatunganyije indirimbo uwacuranzemo gitari urumva ugasanga ha- ntabwo biratandukanywa neza Okay, ubwo tukiri mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi rya amerika tureba imibereho ya bamwe mu bakoraga indirimbo z'akaruhuke cyangwa mu basubiragamo indirimbo z'abandi eh, nawo ni umuhamagaro ku ruhande rumwe reka noneho nongere nsabe uh, bwana dickson na madamu konsore muduha akandi karirimbo kuri radiyo ijwi rya amerika muri wikendi buri wese yiyumvemo ubwo ndongera mbabazi ibibazo bishingiye ku ndirimbo muragenda muduha cyangwa nuko ikiganiro kiragenda Eh, kigenda murakoze nkabyibutsa ko cyane.
ndi eric bagira ubusa ku ijwi rya Eh, amerika murakoze cyane bwana eric mukaba mugiye kudushyiraho iyihe noneho bo reka turebe eh, none se eh, reka mbaze madama tubwire akaririmbo kandi twashyiraho wabacurangira iyi ngiyi mwana nakunze eh, bariyo tubakorera nta kubera icyo uvuze mwana nakunze njye ndayikunda cyane kandi ubona n'abantu benshi tugicuranga barayikundaga cyane kuyidusaba ujya uyicurangira umugabo hano mu rugo iyo mwicaye mwenyine Eh, turayicuranga tu- tukishima rwose turayifatanye ntabwo nyiririmba njyenyine
nanda nakunze tugirene kugira ngo ushimishe nanda nakunze tugirene kugira ngo ushimishe yewe ntacyo mfite bisishobora kubona icyo ushaka yewe ntacyo mfite sinshobora kubona icyo ushaka ntacyo nshobora kumenya ntabwo nagize nibeshya ntacyo nshobora kumenya ntacyo nagize nibeshya inzira igana iwanyu nshuti nkunda ugirene inzira igana iwanyu nshuti nkunda ugirene yohereje amabarwa menshi yohereje amabarwa menshi amabarwa menshi nagutumye umuntu nagutumye umuntu nagutumye umuntu ariko nari nzi ko nzakubona ariko nari nzi ko nzakubona nana nakunze ubirene kugira ngo ushimishe nana nakunze ubirene kugira ngo ushimishe yewe ntacyo mfite sinshobora kubona icyo ushaka yewe ntacyo mfite sinshobora kubona icyo ushaka ntacyo nshobora kumenya ntabwo nagize nibeshya
Okay. nizere ko wakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro murisanga nabo baryohewe by'umwihariko abakunda indirimbo za kera cyangwa se karahanyuze cyangwa abavuga karatunyuze nkababaza rero by'umwihariko musubiramo indirimbo z'abandi bahanzi ariko zitari izanyu ntabwo bishobora kubatera ikibazo hagati y'abazihanze cyangwa se n'abatakiriho imiryango yabo mwebwe mubisobanura mute mbo ni ukuvuga ngo iyo dukora izi ndirimbo ntabwo tuzikora tuzita izacu iyo tuzisubiramo dusubiramo ari iz'abahanzi bandi ntabwo tuzisohora ngo tuzishyire ku makasete cyangwa ku masede ngo tujye kuzigurisha ahubwo tuzikora mu buryo bwo gutaramira abantu ku buryo n'aba- na ba nyir'ibihangano abakiriho bavuga bati mukomereze aho mukomereze aho Eh, kubera ko nta hantu ushobora kujya ngo usange twavuze tuti iyi ndirimbo ni iya hizi voyisi oya ahubwo tubikora igihe turi gutaramira abantu tukabataramira muri za ndirimbo za karahanyuze rwose nta kibazo na kimwe pe uragumya kuvuga hizi voice hizi voice ndabona ku rukuta hari igitambaro cyangwa se igipapuro cyanditseho hizi voice ndabona ah, ndabona gitari ndabona piano kubera iki ayo magambo ni Bo- amagambo y'icyongereza Eh, kubera iki ayo na- magambo ni amagambo y'icyongereza aranga rero itsinda ryacu itsinda ryacu ryitwa hizi voyisi ijwi rye ijwi rye cyangwa se ariko nyine ubwo biba byarabaye izina ni his voice eh, rikubiyemo ngewe na madamu tukagira noneho hari n'abandi badufasha harimo nk'um- nk'umusore witwa petero eh, kubera za mpamvu za covid ntabwo yabashije kuhagera Eh, tukagira n'undi mukobwa nawe ucuranga ingoma nawe yitwa reyini ariko noneho muri rusange his voice rwanda eh, ni itsinda ryacu yego ni ukuvuga ngo i- umwimerere wacu ni karahanyuze umwimerere wacu ni karahanyuze ariko nanone izo dutegura nk'uko uh, eh, haraguru twe twabivuze iyo ukeneye kudukurikirana umunsi ku munsi us- ujya kuri youtube ugasura his voice rwanda iyo wanditsemo his voice rwanda bituboneye ibikorwa byacu tunashishikariza abantu ko ushobora kujyaho agakanda subscribe akajya adukurikirana nabwo rwose yaba atanze umusanzu mu gushyigikira his voice yewe iyo ugiye gucuranga urabizi ko si we wa mbere wacuranze nturi n'uwa nyuma hari n'abandi bazacuranga akarusho kawe kuri gitari wavuga ngo abaje wenda mu kabari cyangwa muri hoteli mu bukwe bashobora kuvuga bati nyamara uriya muntu natwara na nimero ye ya telefone nkazamuhamagara nanjye nkazamuhikira aka ni akahe akarusho kanjye kuri gitari Eh, gitari njyewe mfite uburyo nyicuranga ni ukuvuga ngo ha- kuri gitari ha- bakoreshaho ibintu byinshi nkanjye nkunda gu- gu- gucuranga nkoresheje hari ugukoresha mediyatori hari gukora amagarataje cyane ariko njyewe ngira hari garataje yanjye numva njye nihariye kuri njyewe usanga nyine nubwo abantu bacuranga gitari biba bitandukanye ushobora gucuranga mm, gitari ariko mudafite intuzi imwe mu- mudashobora kuyicuranga kimwe ngiye garataje yanjye mba numva yihariye kuri njyewe
nkabaza rero ibi ni ibintu byabagwiririye uretse wenda kubikunda mwarabyize mu mashuri nk'uko umuntu ashobora kujya kwiga ngo muri ekoro dari inyundo umuntu akiga umuziki mwarabyize yego nibyo twarabyize nk'uko uvuze iyo ekorodari madamu nyuma y'igihe kinini yari amaze acuranga yagiye no kwiga muri iryo shuri rya nyundo Eh, nanjye rero nize mu- muri kigali music school nkomereza muri african institute of music i kampala Eh, ku buryo uretse n'izi ndirimbo rwose z'inyarwanda nkanjye mbarirwa mu mu batunganya imiziki y'abantu eh, music production uri umuprodu babandi bita ngo abaproducers yes Eh, gukora icyo bita sound tracks ah, i- imiziki iherekeza amafilime byose turabikora nk'amafilime menshi ari kugerwaho mu rwanda menshi usanga ari his voice rwanda yayakoreye umuziki wenda uretse wenda kuba warabikoraga cyangwa wenda n'ubu ngubu unabikora ubwo uradusobanurira Ah, uko wabikoraga mbere bwo icyorezo covid cumi n'icyenda kitaraza ubu ngubu icyorezo covid cumi n'icyenda cyadutse ku butaka bw'u rwanda bigaragara ko mu bi- gihembwe cya kabiri ubukungu bwaguye hasi cumi na kabiri n'ibice bine ku ijana ubu abakuganaga nibo bakugana bimeze bite oya rwose byaragabanutse ku rwego ruri hejuru ku rwego ruri hejuru Ah, ntabwo umuntu ashobora kujya- ku- ku- kujya gukina filime ngo yintatayininge abantu ngo ashimishe abantu kandi akeneye ikintu ari buze gushyira mu gifu ibintu rero byo gushimisha ahan- abantu ahanini abantu babihinduriyemo kuba bashaka twa tuntu duke duke tura- tu- tuba turi kubafasha muri iki gihe tu- tu- turi kurwana no kuba iyi covid yarangira birateye impungenge cyane ku rwego rufatika ku rwego rufatika haba natwe niba wenda mu cyumweru naratunganyagamo filime ebyiri tugakora i- i- imiziki ahantu hatandukanye kuri ziriya nshuro twavuze tuga- tukitabira ubukwe tukanagira n'ibihangano dushyira kuri uh, ku- ku- kuri iyo youtube channel yacu his voice rwanda urumva ko ibintu byaragabanutse ku rwego ruri hejuru ku buryo wenda uretse ko ubu tuba turi mu rugo gusa tukabona uburyo ducuranga ibyo dushyira kuri uru rubuga rwacu rwa his voice rwanda ariko ubundi nta kindi kintu kiba Ah, kinjira icyo nicyo kibazo nari ngiye kongera gusubiraho mwagiye muvuga uburyo mwakoranaga n'utubari wenda dukomeye n'amahoteli n'amamoteri n'abantu bafite ubukwe nari ngiye kukubaza nti kugeza ubu ngubu muri covid umuhanzi yarazimye umuhanzi yaricaye bigenze bimeze bite byose
urebye uh, umuhanzi a- abahanzi twigeze gusa n'aho tubitandukanya abahanzi ndavuga mwebwe Eh, twebwe nk'abacuranzi n'abaririmbyi Yego.
turicaye mu rugo twarazimye turanaryama turanarambarara cyane ku rwego rufatika kubera ko ntago dushobora kwegura gitari ngo tujye gucurangira ahantu na bya bindi byo kuvuga i burayi tubona babikora umuntu akajya ku muhanda agakubita akagitari ashyize akebo imbere umuntu akanagamo akantu I- inaha mu rwanda ntago eh, ntago byari byagerwaho manza ahari muco bitari- nturatera imbere uwo cyangwa- muco nturatera imbere sinzi niba usho- ushobora kubikora ahubwo abantu bagahurura wigeze Ubuyobozi- ubigerageza ntabwo twabigerageje ariko dukurikije ushobora gufata gitari wajya ku muhanda abantu bagahurura leta ikaza ikavuga ati nyabuneka ge- gerageza abantu batagira batahe kubera ko abantu bashobora kubera wa muco u- u- utaragerwaho abantu bashobora kubifata nk'ikintu kidasanzwe bakaza bahuriye bavuga bati n'umuziki.
cyane ko bakumbuye n'umuziki ugasanga umuziki wababanye virusi se wari warabanye virusi Eric reka tukubwize ukuri abantu bakunda umuziki pe gutema ibimenyetso njyewe eh, ahubwo njyewe ni uko wenda ari covid nibaza ko muri iki gihe ahubwo abantu covid i- isa nkaho i- i- isa nkaho abantu nyine isa nk'ibatesheje umutwe iki gihe niho umuziki wagakoze cyane kuko umuziki buriya uraruhura cyane uraruhura kuko covid yagiye izana ibibazo byinshi mu bantu ariko abantu nk'ubu iki gihe bakeneye ahantu baruhukira bakicara bagacurangirwa ba- akumva yakwibagiza ibintu byose bamaze igihe banyuramo
byagenda gute kandi hariho kwaguhana intera cyangwa mu cyongereza ngo social distancing mbo ni ukuvuga ngo mu muziki naho guhana intera byashoboka ubundi buriya umuziki akenshi usanga buri wese afite mikoro yiwe buri muntu agira gitari yiwe buriya nk'abantu bajya bitabira cyane cyane nka kuno twajyaga gucuranga mu- muri karawoke usanga ahubwo intera turi mu bantu ba mbere bayubahiriza kugira ngo uzapfe kubona umuntu we yegeranye n'undi mu muziki ntago twebwe kuri stage ntago dupfa kwegerana kenshi buri wese af- aba afite mikoro yiwe gitari yiwe piyano yiwe ibyo biroroshye niyo wa- wafata akustike wenda ntu- ntunafate iyi miziki ihanitse cyane ugafata gitari ugafata piyano ushobora kujya hari ukabacurangira ba bantu bakeya nabo bahanye intera bakumva umuziki bakaruhuka ibyo bintu byashoboka nabyo twibutse abakurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga ko turi kuganira n'abakoraga karaoke cyangwa se gusubiramo indirimbo z'abahanzi bo hambere turi ijari mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali turaganira n'umugabo n'umugore bwana dickson ndetse na madamu konsore nkurikije uko madamu wawe abisobanura icyifuzo cye kiraganisha ku gufungura utubari cyane rwose kubera ko burya nta n'ikintu bitwaye kubera ko amabwiriza ashobora kugenderwaho ariko abantu pe bakongera bakumva umuziki gusa ko nk'uko yabivuze u- ushobora no kujya uh, ku bantu benshi bacuranze ureba amafoto yabo abacuranzi ni aba mbere bahana intera na mbere y'uko icyorezo kiza rero baramutse bavuze bati nyaboneka abantu mujye mu tubari mujyemo kuva saa cyenda saa tatu mube mwataye umuziki ukaba abantu bari kuri kondisiyo zo kwirinda gusa ko icyorezo burya natwe abantu dufata iya mbere kugira ngo kibe cyarangira ariko noneho umucuranzi ntabwirirwe ntaburare kandi azi umuziki hano tu- tu- tu- tugira ibikoresho byinshi by'umuziki kugira ngo ubone nk'aya mezi rwose biryamye nta muntu ubitekerezaho kandi hari uburyo bushoboka kuba abantu bakwirinda ariko wa muziki ukaba twataha impanga zacu zikabona icyo zirya ni ibintu byoroshye rwose ba- bafunguye utubari natwe ubwacu mu mamikorofone burya ni natwe twatanga amatangazo kuba tuti nyaboneka muhane intera tubacurangire muryoherwe nimurangiza tujye mu rugo yego U- ubundi nkurikije uko mu rwanda ibintu bigiye bipanze iyo abantu bahuriye ku kintu runaka usanga bafite uburyo bahura ibimina amashyirahamwe nk'abantu mucuranga karaoke mwe muraziranye cyangwa mufite ikibahuza
turakigira turaziranye Yego.
Eh, turaziranye yego ntibirajya ku rwego ku buryo wenda dushobora kuvuga ngo eh, hari ahantu abacuranzi banditse wenda muri leta ariko twagiye tubigerageza aho tugiye ugasanga ntago ba- bari guhita babyumva neza kubera ko biragoye burya kujya kureba eh, dogiteri runaka Yego.
ukamubwira ku kijyanye no gucuranga gitari we atarigeze abinyuramo ntago yumva ari ibintu bi- bihambaye cyane Hari- twige- twagiye tubigerageza ariko tukabona ntago ntago bari kubyumva rero mu rugendo twari tukirimo kugira ngo bibe byakumvikana birangira n'iki cyorezo kidukomye mu nkokora ariko turacyakomeje kugira ngo ah, umucuranzi nawe azabone ijambo impamvu nari mbajije icyo kibazo nagiraga ngo menye niba eh, muri uko kwihuza hamwe mushobora gutanga icyifuzo mu- byitwa ko muri ijwi rimwe wenda nk'urwego rw'igihugu rw'iterambere nk'uko ruvuga ruti habeho eh, guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu bakaba babumva kubera ko ndibwira ko ni nabo babashinzwe haba havutse n'ikibazo mubaye mushyamiranye na ba nyir'indirimbo ba mbere nibo ba mbere baza gukemura i- icyo kibazo Eh, nk'uko nari mbikubwiye ibyo bintu urugendo rwo rwo kugira ngo bibeho abacuranzi kubera ko tubona amafederasiyo atandukanye ay'abahanzi ay'abaririmba gakondo ariko abacuranzi nyirizina urwo rugendo twari tukirurimo noneho covid iraza irabyitambika ariko byanga bikunze nizeye neza ko noneho bazatwumva neza kubera ko uh, natwe dushobora gutanga umusanzu ku gihugu hagati yanyu muraganira mute mwebwe mwari mutunzwe n'icyo kiba n- mwebwe mwari mutunzwe no kuba mwakora ikaraoke muraganira mute turaganira ariko ah- ahanini twese duhuzwa n'amarira tu- tu- tu- tuba turimo muri iki gihe yego nta n'uduhoza ari naho nanasaba kugira ngo wenda niba hari n'umuyobozi utwumva kugira ngo abe yare- yareba ku bacuranzi eh, niyo baza bakatuganiriza baka- bakagira icyizere baduha byadushimisha ariko abacuranzi turaganira turakominika ku rwego ruri hejuru cyane ariko bira- biri hagati yacu ku- ku- kugira ngo tuzamure umutwe biragoye dushonje mwambwiye ko mufite impanga mwabyaye kandi mwisanga mucuranga ntabwo mujya mubona ko nabo muzisanga nabo baragiye muri karaoke Eh, barabikunda cyane ahubwo si ukwisangamo ahubwo babyisanzemo kuko usanga uh, nk'iyo dushyize piyano hano muri salo usanga umwana ayiri ayicuranga atazi no kuririmba ukumva ari kuriri atazi kuvuga ntibari bamenya kuvuga ugasanga ari a- gu- gusa nk'aririmba utuntu tutumvikana ariko ukumva ko umwana ari kuririmba babaye bene samusure bavukana isuri Eh, ba- Pe babayeho.
karagaciyemo Mhm. reka twongere tubasabe uh, ku bakurikiye radiyo ijwi rya amerika ni ikiganiro muri wikendi mubashyire no muri wikendi mwongere mushyireho akandi karirimbo muri karaoke mugiye kudukirira akahe bo hari indirimbo abantu bakunda kudusaba cyane indirimbo yitwa ishyano abantu barayikunda cyane ishyano ni iya orukesitire yitwa abamararungu yego Or- orukesitire abamararungu aho tugiye rero ni ukuvuga ngo abantu baratubwira bati nimutaririmba iyo ndirimbo turataha mudusezeranye niba muri buze kuyiririmba cyangwa se twigendera turavuga tuti nyaboneka yego wenda agapfundikiye gatera amatsiko reka twere kuyiririmba bwa mbere tu- ariko turayiririmba muyiririmbye bwa mbere bitanga iki nyine uyishaka ashobora guhita agenda kuko uyishaka niba wenda ashobora yarakeneye guhita agenda cyangwa se niyo atagenda ariko ya mashyushyu yo kumva n'indi miziki wenda eh, agahita avuga ati icyo nashakaga ndakibonye ariko iyo umuntu ategereje akavuga ati ya ndirimbo ndayibona umuntu rwose yicara afite umutima utuje Okay.
reka tukabashyirireho dore ishyano re umugore yambereye icyago ku buryo ntatekerezaga dore ishyano re umugore yambereye icyago ku buryo ntatekerezaga
Iwe muganji nahawe na data upfuye iki Yewe muganji nahawe na data upfuye iki
amakosa yawe nge ngenda numva mugenzi wanjye sinshobora kuyihanganira amakosa yawe nge ngenda numva mugenzi wanjye sinshobora kuyihanganira Abo bose bayakubwira n'abaduteranya jy'ubima amatwi Abo bose bayakubwira n'abaduteranya jy'ubima amatwi
ampaka nca kantana imbabazi ntanga bugiye iwanyu byawe nzabyiga nzagutumaho ntampaka nca kantana imbabazi ntanga bugiye iwanyu byawe nzabyiga nzagutumaho
Ese rwose urabona bikwiye kunyohereza iwacu ntacyo dupfa gerageza kunyumva neza jya ugenda wumva siko bimeze
murakoze cyane gushimisha abadukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga nibutsa ko ni eric bagira ubusa mukiri kumwe kuri mikoro nkababaza ku ndirimbo nk'izi ngizi iyo nganira n'abantu abanyamakuru buriya bagira benshi bumva benshi nabo bababwira nta muntu wigeze ucuranga indirimbo nk'iyi ngo wumve araja arakongoreye uti ubu buzima mbubayemo nk'uko wayicuranze
bibaho bibaho bibaho byanabayeho inshuro nyinshi byanabayeho inshuro nyinshi iyi ndirimbo gusa ariko iza kurangira umugore n'umugabo bavuga bati nyamara ibi twabishakira umuti tu- tutarenze kwiha rubanda ngo baduseke abagabo benshi bagiye baza bakadupfumbatiza twa mverope umugabo akavuga ati ngewe ibi bintu byambayeho ya mafaranga bita tipu Eh, ti- kubera ko yanyuzwe Eh, akavuga ati rwose ha- twagiranye ibibazo na madamu twebwe abantu hari n'igihe badufata nk'abantu bakuru cyane kubera ibyo turirimba umuntu akaza akakuganiriza ibintu by'abantu bakuru kubera ko tuba twaraciye mu bintu bitandukanye n'abantu bakuru rero tukabyumva ari sawa Ne- umuntu akatubwira ati ibintu bi- ni- ni ibintu byambayeho twagiye tubona amatipu menshi ikindi hari indirimbo yitwa gira imbabazi Uh, madamu arayizi hari igihe tujya tuyicuranga ahantu gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi Eh, abantu bakarira umuntu akavuga ati ngewe ntabwo nigeze mbona mama ngewe byageze ngo-" umuntu akarira undi akaza akavuga akarira eh, twavuga tuti nyabuneka hora ati ngewe mm, nakuranye na mama wenyine mu banikirumbo urumva ati ubu se mbigenze nte urumva abantu bakagaragaza amarangamutima yabo ni ibintu bitubaho cyane rero mu muziki muvuze ku kuvuga ngo babarika mugacuranga mu tubari ariko burya utubari iyo bavuze utubari haba harimo n'inzoga ntabwo mwumva ko eh, kwa guhana intera bishobora gupfa ahubwo aho kugira ngo bikire kubera ko iyo umuntu n'ubundi impamvu ubutegetsi bwashyizeho iriya gahunda nuko bavuga bati abantu banyoye inzoga na ya social distancing guhana intera bashobora kubyibagirwa izo mpungenge mwe nazo mufite Nsubize. Eh, mu tubari haba harimo abantu bashinzwe umutekano eh, urabizi ko kenshi si twose ariko eh, twinshi ariko u- urabona ko n'ubundi u- utubari twinshi twe ducurangamo ni twa tubari n'ubundi twiyubashye ntabwo ari ari tuno tubari n'ubundi dusanzwe ni ukuvuga ngo u- utubari twinshi tugiramo umuziki tuba dufite abantu bashinzwe umutekano n'ubundi ntabwo iyo umuntu yitwaye nabi urabizi ko mu- mu tubari bamusohora hanze niba iyo ntera rero eh, batayubahirije wa muntu ushinzwe umutekano baba bahari bagomba kurinda umutekano bi- Akabakangura.
akaba yabakangura ati ibyo muri gukora ntabwo ari ibyo urabizi ko utubari du- dukomeye n'ubundi abashinzwe umutekano basi- bari bariho Bo, ikindi rero na- na- nakunganira madamu iyi miziki dukora abantu baza kutureba ni ukuvuga ngo haba wenda umuryango umugabo agakenera gusohokana n'umugore we n'abana ati- nari kubaza ibyo byiciro Eh, atereka amajyane mu muziki nari kubaza ibyo byiciro Eh, urubyiruko Urumva?
Okay, icyo banza- gihe rero bansubize.
bi- biragoye kubona umugabo wasohokanye n'umuga- n- n- n'umugore we n'abana barajya guhaguruka ngo bari kubyina ngo bari kwegerana n'iki ahanini ahantu ducuranga haza abantu biyubashye bakaza bakicara tukabacurangira nk'uko wavuze ko utubari twose tutari kimwe ni nako utubari twose tutabamo umuziki utubari tubamo umuziki tuzamo abantu bashoboye kwicara bagatumiza icyo kurya cyangwa icyo kunywa barangiza bakaza gutaha bikaza rero ku- nyuma hakaza kubaho icyo bita buwate amasaha yakuze ariho hasigara urubyiruko abantu babyina bagira gutya namwe ubwo muba mwatashye twe tuba twatashye ibyo nta nubwo tujya twe tubyitabira ngo Tujya mu- tunabireba.
ngo ngo muri buwate rero ni ukuvuga ngo baramutse barekuye umuziki bitandukanye na buwate ngo abantu begeranye bari kubyina amazuke oya umuntu yaza kumva umuziki umunyuze amatwi yarangiza akitahira noneho hakunganirwa na ba bamanaja b'utwo tubari n'amahoteli bikunganirwa na ba basore baba ari banini bita babawunsa bakagenda bavuga bati nyaboneka eh, mukomeze mwirinde gusa ko natwe kwirinda tuzi ko biruta kwivuza Mhm. nari ngiye kukubaza nanone ngo indirimbo zanyu ari urubyiruko ari abantu bakuze abazikunze n'abahe ni ibyiciro byombi bimeze ni abantu bakuze niyo mpamvu nkubwira nti biragoye burya nubwo bavuga bati iyo abantu bari kumwe ngo bagenda begerana umuntu aza a- aza kumva indirimbo yakundaga Umuga- umusaza akaza afite imyaka mirongo itandatu biragoye kumubona rero yagiye gu- gu- gu- gu- gu- gufatana n'undi muntu Eh, ni ukuvuga ngo izi ndirimbo zikundwa n'abantu bakuru kuko nibo tuba tuzibutsa Okay. O- uretse wenda kuvuga ngo mugiye gucurangira abantu mwinjiza amafaranga wenda n'ibindi ikintu wumva cyagushimishije cyakubabaje muri aka kazi ni iki icyanshimishije n'icyambabaje ngewe aka kazi icyanshimishije cyane ni uko kantunze kamo amafaranga nari nakivuze n'ubu eh, ni kukamo amafaranga ikintu cyambabaje ni uko ubu ngubu ntari kugakora kandi nakagombye kugakora Eh, nk'umuririmbyi Eh, nk'ikintu cyanshimishije cyangwa nk'icyambabaje mu- mu- muri aka kazi yego ibyanshimishije nibyo byinshi ibyanshimishije nibyo byinshi kubera ko aka kazi nakaboneyemo ibyo nari nkeneye uhereye ku mugore
oya ni ukuvuga ngo wenda hari imbogamizi umuntu agira nk'iyo turi gucuranga Yego.
abantu bakishima bakavuga ati mbega umudamu ucuranga gitari urumva nk'umugabo akaba yakwifuza kuza ku- ku- kuvuga izina urumva ariko wenda ntabwo aba yashishoje ngo arebe ngo wenda uyu ni ni madamu kanaka wenda ah, ntaha- ntabwo hari abatabazi ko uri umugabo n'umugore A- abenshi barabizi ariko nk'utahageze muri perezantasiyo cyangwa ugeze uhageze bwa mbere hari ukuntu ubona nk'umuntu eh akaza yishimye akavuga ati eh eh, mbega umudamu ucuranga ati ariko wampaye nimero nkazakuvugisha ese disi we uzamvugisha iki urumva rero nawe akabihorera eh, we ahita atanga nimero yanjye iyo ari akazi umuntu arakaduha ariko yari wa muntu uvuga ati none se amakuru ubu se koko ubu se koko ibintu nk'ibyo nawe nyine iyo abonye ari njye nitabye muheruka ubwo
byari byari kuzaba nka ya ndirimbo ngo muri hoteli kiyovu
Eh, ariko ati reka bamujyane ninjye bamubazaniye ntabwo Eh, ufite ujya ugira izo mpungenge iyo ubonye bimeze gutyo mbo oya kubera ko umuziki twe tuwukora nk'umwuga ntago tuba twagiye gushaka abantu turahurirayo ahubwo tuba twagiye gushaka igikomeza ku- i- kitwubaka ariyo ya nyungu tuba tu- tugiye gukura mu muziki yego tugana ku musozo w'ikiganiro nkahera kuri bwana Dickson Rickson nkakubaza nti iki cyorezo gikomeje gutya byagenda biti
hatagize igikorwa ku bacuranzi twasaza twasaza tukarambarara neza kubera ko nta kindi kintu dufite dukora kuba nta kindi kintu dufite dukora rero tutabonye ubufasha buturutse ku, ku, ku batureberera ari leta nyine niyo navuga kubera ko niyo itureberera tutabonye ubushobozi buyivaho cyangwa se i- imiziki yaba idakomeje bakavuga bati nibura mwa bacuranzi mwe mureke tubafashe wenda mubone igishoro mujye mu bindi Eh, ibyo bitabaye rero imiziki ntiyongere urumva ko twaba turi mu kaga
wowe ukabibona gute
njye ni uko- uko mbibona i- iki cyorezo gikomeje imiziki ntifungurwe Eh, n'ubundi imiziki ya- yasubira inyuma cyane kuko ahantu twari tugeze hari ahantu hashimishije cyane kuko burya niba wakoraga ikintu ukabona abantu baza kucyumva kandi bakacyishimira ukabona nk'umuntu ufite akabari ke akavuga ati reka nzanemo umuziki kugira ngo mbone abakiriya nshimisha abakiriya kandi koko ukabona ko hari ababyishimira ni ukuvuga ngo hari ikintu cya cya cyabura cyabura cyane cyane nk'umuziki ukaba wasubira inyuma n'ubukungu Uka- eh.
bw'abariya bafite ziriya bizinesi Eh.
zikoresha umuziki eh, nabo ba- byaba bigoye bagasubira kugira inyuma umuntu azapfe kubona umusoro Kubera- wo gusora kandi nta bakiriya yabonye kuko ni- na hoteli nubwo zafunguwe rwose hoteli nyinshi zakeneraga umuziki kugira ngo kugira ngo ba bakiriya bagume baze bishime ku- hari umuntu u- uza mu- umuntu uze kubera ko akurikiye wa muziki ba bandi rero bazaga bawukurikiye icyo gihe ntago bazaboneka ubwo rero nacyo ni igihombo nkababaza rero nanone nti muri muri karawoke musubiramo indirimbo z'abandi ariko se hari gahunda mwihaye yo kuvuga ngo muzakomeza gusubiramo indirimbo z'abandi cyangwa se namwe muzahanga izanyu mbo turi abaririmbyi turi n'abacuranzi ariko nanone turi n'abahanzi twandika indirimbo turanazifite kandi nziza rwose nziza zicurangitse z'umwimerere pe zirahari cyane dufite gahunda yo kuzazigeza ku banyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange nkabwira rero abari bakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika ko ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatandatu tugisoreje ahangaha nshimira bwana Rickson ndetse na madamu konsore batwakiriye hano ijari mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali aho badusobanuriraga uko batangiye gahunda yo gusubiramo indirimbo z'abahanzi ba kera ibikorwa bitegura kuzageraho uko babayeho muri korona n'uko babona ubuzima bwagombye kugenda ndabashimiye ku kiganiro mwemerera radiyo ijwi rya amerika Eh, dushimiye n'abari bakurikiye ikiganiro muri sanga Eh, nawe turagushimiye erike turabashimiye cyane ariko bakeneye gukomeza kudukurikirana bajya kuri youtube bakareba his voice rwanda ubundi bakadukurikirana um- umunsi ku munsi kandi baba batwubatse cyane okay.
murakoze cyane Ah, okay.
ndabashimiye
yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ingaruka yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu